Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda muradukurikira no kuri facebook uh, no kuri radiyo yacu uh, site rero ya internet turiho ya ni wa eshatu radiyo yacu vyewe akadomo com hano muri studio ya karindwi muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga mu mpera z'umwaka ushize leta y'u rwanda yatangiye gahunda yise mu mbabarire ikiganiro tugiye kugeraho rero n'ikiganiro muri sanga nk'uko nari maze kubibabwira mu cyumweru gishize leta yashyizeho gahunda yo gukata umushahara w'abakozi zeru n'ibice bitanu ku ijana icyo cyemezo rero ntabwo cyavuzweho rumwe n'abantu batandukanye reka twumve umunyamakuru wacu uko yabidukurikiraniye
mu kujya n'icyerekezo cya makumyabiri makumyabiri leta y'u rwanda yatekereje bwa mbere ku buzima bwiza bw'abaturage ishingiye kuri iyi nkingi leta y'u rwanda yabanje kwita cyane ku kibazo kijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage ubwo hatekerezwaga iki cyerekezo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda abaturage b'u rwanda bari bageze kuri miliyoni umunani ubucucike bukaba bwari buri hejuru kurusha ahandi muri afurika u rwanda kandi rwateganyaga kugabanya ikigereranyo cy'imbyaro ku munyarwandakazi kikava ku bana batandatu kikagera kuri bane n'ibice bitanu muri makumyabiri makumyabiri imibare yasohowe na minisiteri y'ubuzima umwaka ushize igaragaza ko mu rwanda ubu mubyeyi umwe abarirwa abana bane n'ibice bine perezida paul kagame aherutse kubwira bitabiriye inama yigaga ku cyakorwa ngo serivisi z'ubuvuzi zigere kuri bose inama yaberaga i new york muri leta zunze ubumwe za amerika ko ubuzima bwiza aribwo shingiro ry'iterambere rirambye perezida kagame yagaragaje ko politiki y'ubuzima mu rwanda yubakiye ku bwishingizi bw'ubuzima aho gahunda y'ubwisungane mu kwivuza n'ubundi bwishingizi butangwa n'ibigo binyuranye yatumye kugeza ubu abanyarwanda mirongo cyenda ku ijana bafite ubwishingizi butuma bivuza nta nkomyi benshi muri uyu mubare biganjemo abaturage bakoresha mituweli hari benshi mu bakoresha ubu bwishingizi bakunze kuvuga ko budatanga serivisi nziza ko hari imiti imwe bimwa cyangwa se hari amavuriro amwe badatinyuka kugeramo leta y'u rwanda isobanura ko umusanzu w'ibihumbi bitatu byaka umuturage buri mwaka ari make cyane bityo ikaba imaze igihe ishakisha ahandi hava amafaranga yakunganira abivuriza kuri mituweli bakabasha guhabwa serivisi zinoze perezida paul kagame kandi yasobanuye ko mu rwego rw'abanyarwanda begerejwe serivisi z'ubuzima ubu muri buri mudugudu umubare w'abajyanama b'ubuzima wavuye kuri babiri bakaba bageze kuri bane umukuru w'igihugu avuga kandi ko u rwanda rwihaye intego ko urugendo rwo kugera ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi rutagomba kurenza iminota makumyabiri n'itanu ikindi perezida paul kagame yagejeje ku bari bitabiriye inama y'i new york yavuze imyaka cumi n'itatu bahawe urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura leta yanahagurukiye kandi kurandura burundu ikibazo cya virusi itera sida mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda ubwo hatekerezwaga iyi gahunda y'icyerekezo makumyabiri makumyabiri abanyarwanda cumi n'umwe n'ibice bibiri ku ijana nibo babanaga na virusi itera sida igihugu cyari cyihaye intego ko kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ubwandu buzaba bwageze ku munani ku ijana abashinzwe ubuzima mu rwanda bavuga ko iki cyegeranyo bakigezeho ndetse bakakirenza kuko ubu mu rwanda habarirwa abantu batatu ku ijana ko aribo babana na virusi itera sida umugambi wo kugabanya iyi virusi mu banyarwanda wanageze no ku babyeyi banduye ubafasha kubyara abana bazira ubwandu mu myaka icumi ishize abana icumi ku ijana bavuka ku babyeyi banduye virusi itera sida bavukanaga ubwandu mu gihe muri iki gihe ubu ababyeyi bombi banduye bashobora kubyara abana bazima minisiteri y'ubuzima itangaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri yihaye intego y'uko nta mwana n'umwe uzaba akivukana ubwandu bw'agakoko gatera sida gusa abashinzwe ubuzima basobanura ko iyi gahunda itaragerwaho ijana ku ijana dr sabin nsanzimana uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc aherutse kubitangarizwa ijwi rya amerika ko bajya bahura n'inkomyi zishobora kubangamira uyu mugambi hari ababyeyi bakora tubyita uburaya barabyara bagira abana abo twasanze bafitemo uruhare runini mu kongera umubare w'aba bana banduye virusi itera sida kuko ba nyina twasangaga n'ubundi akenshi baba bari mu biyobyabwenge ku buryo amasaha menshi aba yasinze hari abandi nabo usanga babaho mu buzima bwo kwimuka bava ahantu hamwe bajya ahandi usanga avuye mu ntara runaka aje i kigali acikije za serivisi yahaga umwana we imiti arayibagiwe cyangwa arayisimbaguritse cyangwa se ugasanga ataye umwana aho amusigiye nka nyirakuru gahunda yo kubyara abana bazima inagendana no gupima abana bavutse ku babyeyi banduye virusi itera sida kugira ngo harebwe niba nta bwandu bavukanye iyi gahunda isigaye ikorerwa hirya no hino mu bigo nderabuzima dr placidi mugwaneza ukora mu kigo cy'ubuzima rbc ushinzwe indwara ya sida avuga ko gupima umwana ako kanya bikagaragara ko yanduye bituma ahita atangira gufata imiti ni mu kiganiro cyihariye yahaye radiyo ijwi rya amerika kuvuga ngo uyu munsi umwana ugejeje kuri icyo cyiciro cye cy'ibyumweru bitandatu bashobora kumufatira amaraso bakamupima igisubizo kigahita kiboneka ako kanya kuri santire do sante ni ukuvuga ngo aricyo bifasha n'iki bituma umuntu adatakaza umwanya wa wundi wagize ibyago byo kwandura ahita atangizwa imiti kandi turabizi ko iyo imiti itangiye kare ifasha umwana gukomeza kubaho neza nubwo yabana na virusi itera sida iki ni icyemezo kimwe mu byanejeje ababyeyi babanaga na virusi itera sida kuko mbere bategerezaga amezi ngo babashe kumenya uko abana babo bahagaze none ubu mwana uvuka ku babyeyi banduye virusi itera sida apimwa ako kanya igisubizo kikaboneka mu minota mirongo ine n'itanu njye naje mvuga nti uyu mwana yaranduye kubera ko naramwonkeje nzi ko mfite ikibazo bitewe na n'ubukene nari nifitiye nta nta mituweli nta n'iki umva ndagenda ndapimisha maje gupimisha bamuha igisubizo ko ari muzima numva ndishimye iyi gahunda ni nziza yaziyigiye leta ivuga ko kubonera aba bana na virusi itera sida imiti byatumye icyizere cyo kubaho kuri bo kizamuka ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc bugaragaza ko icyizere cyo kubaho ku bantu bafite virusi itera sida ariko bafata imiti neza cyazamutse hakozwe icyegeranyo hagati y'umuntu ufite virusi itera sida n'utayifite igaragaza ko umuntu wanduye virusi itera sida ufata imiti neza abaho imyaka itari munsi ya mirongo itandatu n'ine mu gihe umuntu udafite ubwandu abaho imyaka mirongo itandatu n'irindwi ibi bishimangirwa n'ababana virusi itera sida bibumbiye mu mashyirahamwe anyuranye bemeza ko kuva batangira imiti ubuzima bwabo bwifashe neza bakimara kumpa igisubizo kubera ubwo nari nsigaje nk'icyumweru ngo nkore mariyaje ubwo nahise nitura hasi njya muri komana maze nk'icyumweru bakikora bahita banangiza imiti ubwo nahise mbwira uwo twari tugiye gusanga namubwiza ukuri uko bimeze akabanza kubyanga agira ngo ni ukumubenga nabaye nk'utiyakiye nyine nshaka no kwiyahura numva ko ari nyine ari nk'ikihano imana imaye ndagira ngo nkubwire ngo aha yari amagufa gusa nta mubiri wagaragaraga ariko nyuma uko maze gufata imiti neza bamaye n'inama ndagira ngo nkubwire ubu n'ibiro mirongo itandatu ndabyikorera nta muntu wandusha gukora imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya sida igaragaza ko afurika yihariye miliyoni cumi n'esheshatu muri makumyabiri n'enye n'igice z'abafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ku isi ariko igiteye impungenge kurushaho ni uko buri mwaka muri afurika basaga miliyoni bandura virusi itera sida kandi mirongo itanu na karindwi ku ijana bakaba ari abagore leta y'u rwanda ivuga ko izakomeza umugambi wo kurandura burundu virusi itera sida ifatanije n'abafatanyabikorwa bayo barimo leta zunze ubumwe za amerika iki gihugu gitanga buri mwaka miliyoni ijana z'amadolari muri gahunda yo kurandura sida asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kaboyi nibutse ko wari uriho utugezaho inkuru y'uko u rwanda rwari ruhagaze mu myaka makumyabiri ishize rujya gufata icyerekezo makumyabiri makumyabiri mu rwego rw'ubuzima rero nk'uko nari nababwiye mu cyumweru gishize leta y'u rwanda yasohoye itangazo rivuga ko abakozi ba leta n'abikorera bagiye gutangira gukurwaho zeru n'ibice bitanu ku ijana by'umushahara bahembwa hakazafasha mu kunganira ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli ni icyemezo rero kugeza ubu kitavugwaho rumwe leta y'u rwanda ivuga ko imisanzu isanzwe itangwa muri ubu bwisungane yabaye mikeya ugereranyije n'ikiguzi cy'ubuvuzi bityo ikavuga ko ibikoze mu rwego rwo kongera iyo misanzu kugira ngo ishobore gutanga ubuvuzi ku banyarwanda bose leta y'u rwanda ivuga ko yabanje kugisha inama imiryango itandukanye irimo n'ihagarariye abakozi ku buryo ntacyo bizahungabanya ariko ku rundi ruhande hari abavuga ko iki cyemezo kibangamiye uburenganzira bw'abakozi cyane ko benshi bari basanzwe bafite umushahara babona ko udahagije ku munsi w'ejo amashyaka abiri atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda hari dalfa murinzi rya victoire ingabire na ps imberakuri igice cya metre ntaganda bernard yombi ntaremererwa gukorera mu rwanda yemeje rero ko leta yishe amategeko ishyiraho iriya gahunda yo gukata umushahara w'umukozi itamubajije mu kanya ndaza guha mugenzi wacu asumuta kaboyi nanone ijambo atubwire uko byagenze ariko reka mbanze nakire umutumirwa wacu w'uyu munsi ni bwana inosasi bumana ukuriye urugaga rw'amasendika yigenga mu rwanda kosil mu magambo ahinnye y'igifaransa bwana sibomana sinzi niba mwabonetse ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko sibomana ataraboneka reka rero noneho nkomeze mpe asumuta kaboyi ijambo atubwire uko byagenze ejo banyapolitiki babiri bo mu mashyaka atavuganwa n'ubutegetsi na leta y'u rwanda bavuga ko leta yakoze mu buryo butari bukwiriye ishyiraho iki cyemezo cyo gukata zeru n'ibice bitanu ku ijana asumuta kaboyi mu mpera z'icyumweru gishize nibwo minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo mifotra yasabye abakoresha mu nzego za leta n'iz'abikorera kujya bakata zeru n'ibice bitanu ku ijana by'umushahara wa buri kwezi ku bakozi babo bakawushyikiriza ikigo cy'ubwishingizi mu rwanda minisiteri y'abakozi ba leta ivuga ko ayo mafaranga azajya akunganira ubwisungane mu kwivuza minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo rwanyindo kayirangwa yavuze ko impamvu bahisemo gukata abakozi ba leta n'abigenga umushahara wabo ari uko bifuza ko umuturage ugiye kwivuza ahabwa serivisi neza kandi n'ibitaro byayimuhaye ntibihombe icyemezo cya minisiteri yatangaje kigendeye ku iteka rya minisitiri w'intebe ryasohotse mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka riteganya ahantu hatandukanye hagiye kujya havanwa amafaranga yo kunganira ubwisungane mu kwivuza nyuma y'iki cyemezo amashyaka abiri atemewe mu rwanda irya victoire ingabire n'irya ntaganda bernard bahise basohora itangazo kuri uyu wa mbere ryamagana iki cyemezo cyane cyane mu ngingo isaba gukata umukozi amafaranga ye ku mushahara madamu muhoza victoire umuyobozi w'ishyaka ritemewe mu rwanda darf umurinzi yasobanuye impamvu banenga iki cyemezo umushahara w'umukozi mu rwanda uri hasi noneho ugasanga kuwukataho ari ukumusombwa kuko urebye ibiciro ku masoko uko bizamuka tugasanga ari kuwukataho rwose ni ukumusombwa mu by'ukuri ntibashakishiriza ahandi hari aho yavuga gufata amafaranga kuri peteroli yacurujwe ibyo nibyo turabyemera gufata amafaranga kuri muri sosiyete za z'itumanaho turabyemera ko hari abantu bafite amafaranga koko bashobora gutanga amafaranga kunganira ubwisungane mu kwivuza ariko umushahara w'umukozi rwose ari uburyo byakozwemo kuba ari mutoya n'uburyo byakozwemo iyo tubahirije itegeko n'ibyo bibiri bituma tunabinenga rwose abayobozi b'aya mashyaka ingabire victoire na ntaganda bavuga ko bafite impungenge ku micungire y'aya mafaranga n'abajije ingabire impamvu batekereza ko aya mafaranga azacungwa nabi kandi bitaratangira no gushyirwa mu bikorwa kino kigo cya rssb amafaranga ashyirwa ni menshi cyane ariko nureba uzasanga imishinga myinshi tubanze turebe amafaranga bashora mu mishinga urazi ko muri buri karere bafitemo inzu ari amazu yabo ni igishoro cyapfuye ubusa kuko ari amazu yabo ntakorerwamo ni ukuvuga ko nta nyungu abyara kandi nyamara bakoresha amafaranga yatanzwe nyine n'abiteganyiriza ni ukuvuga ko icyo kigo gifite imicungire mibi nureba mu maraporo y'umugenzuzi w'imari uzasanga icyo kigo banyirizamo imitungo cyangwa bacunga nabi bya rubanda ariko sindumva uzi ko perezida wa repubulika aravuga ngo hari ijambo akunda gukoresha mu rya accountability none se niba bavuga accountability cya kigo cya rss kigaragaza igihombo buri mwaka umubare uhomba ugahora uzamuka buri gihe ntihagire umuntu ubibazwa nicyo gituma nizo mpungenge dufite niba nta muntu ubibazwa rero fpr ikazabona ishyaka rya moteri nuko rizwaho ayo mafaranga bye itangazo mifoto yashyize ahagaragara rivuga ko minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo imenyesha abakoresha bose mu nzego za leta n'iz'abikorera mu rwanda koze n'ibice bitanu ku ijana avugwa muri iryo teka mu ngingo yaryo ya kabiri igika cya cumi akatwa n'umukoresha ku mushahara utahanwa n'umukozi usibye umushahara w'abakozi ba leta uzaza kunganira mituweli do sante iteka rya minisitiri w'intebe risobanura ahandi hantu hazakurwa amafaranga yo kunganira mituweli do sante harimo amafaranga azajya akurwa aturuka muri leta arimo miliyari esheshatu azajya aturuka mu ngengo y'imari ya leta ya buri mwaka iri teka risobanura kandi ko mirongo itanu ku ijana by'amafaranga yose atangwa mu kugenzura imiterere y'ibinyabiziga kontorore tekinike ndetse n'icumi ku ijana acibwa abakoze amakosa mu muhanda asanzwe yishyurwa polisi y'igihugu nayo agiye kujya agenerwa kunganira mituweli do sante ikigo cya leta gifite ubwisungane mu kwivuza mu nshingano zacyo nicyo iri teka riha ububasha bwo gukora ubugenzura rigamije kumenya ko inkunga yishyuwe yabazwe uko bikwiriye
urakoze asumuta kaboyi nibutse ko twari twagerageje gushaka minisiteri ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo kugira ngo tuganire kuri iki kibazo ariko ntabwo byadukundiye ku buhanga bw'ibyuma kandi barambwira ko nanone wa mutumirwa wacu ataraboneka reka tujye ku mirongo ya telefone twakire abakunzi b'ijwi ry'amerika uwo mbere duhereyeho ni frederico ikaze mu kiganiro muri sanga frederico ntabwo ndimo nkumva neza reka bongere bagushakishe ku murongo wa telefone turaguha ijambo nugaruka reka twakire blaze
ndabumva neza cyane ijwi rya amerika amakuru amakuru blaze
amakuru ni meza cyane uherereye he
nherereye mu rwanda mu majyaruguru y'igihugu
nuko nuko wari utelefonnye rero ushaka kugira icyo uvuga kuri iki kibazo cy'ikatwa ry'imishahara y'abakozi ba leta n'abigenga zeru n'ibice bitanu ku ijana
yego yego nibyo kuko nyine mu rwanda bavuze nyine yuko umukozi azajya akatwa rero n'ibice bitanu ku ijana by'umushahara we buri kwezi yego
rero nyine ndumva ko leta yarabikoze nyine ntacyo bitwaye bitewe n'uko mu rwanda reba ko ibiciro biri hejuru by'ibicuruzwa ariko noneho hari n'abakene nyine baba badashoboye kuba babasha kwivuza rero hejuru n'ibice bitanu ku ijana nawe yajya akatwa akashyirwa mu kigega cya minisiteri ishinzwe yo kwivuza njyewe numva bizajya bifasha iyo minisiteri nyine biriya mituweli de sante bigafasha no muri rusange bariya abantu baba bari hasi nyine baba badafite ubushobozi bwo kuba bakwishyura mituweli aho ugiye nyine nkaba numva n'ubundi nk'icyo wakora rero n'ubundi ushobora wenda nk'umuntu uba ari umukene akarwarira mu rugo aho ayo mafaranga noneho aje ndumva wa mukene yaba bitomboreyemo noneho yajya kwa muganga cyangwa se ntarware mu rugo bitewe n'uko ayo mafaranga n'ubundi azaba aje kukavaringa aya wa wundi utakoraga rero nkaba numva muri rusange ngewe nta ariya zeru n'ibice bitanu ku ijana ntacyo atwaye nko kuri igihe nari nkarikira papa na zeru n'ibice zeru n'ibice bitanu ku ijana y'umuntu wenda wenda ibihumbi ijana usanga ku kwezi azatanga magana atanu kuba umuntu uhembwa ibihumbi ijana rero kuvanaho magana atanu ku mushahara we ngewe numva nta kibazo numva leta ngewe yakoze neza nta kibazo ngenda ubonamo kabisa
wowe se urakora bureze
rero ntabwo nkora ndi umunyeshuri niga muri kaminuza y'u rwanda ishami rya busogo
baramutse se hari buruse ya leta ufite
yego ndabifite
baramutse se bayakase kuri ya yandi baguhereza wumva nta kibazo nabwo wabyumva
njyewe nabyumva cyane rwose njyewe nakumva nta kibazo ntabwo ngenda bajya usanga nyine batekereje neza ahubwo wenda abaturage niba batari abakozi niba wenda batari barabibabwiyeho wenda ndumva ahubwo babibabwiraho wenda bakabibumvisha bakabumvisha mbega ukuntu ari byo kuko abakozi nabo batabyemeye nabo baba badakunda wenda nk'abaturage bitewe ubu n'ubundi abo ngabo barakase babona ayo mafaranga noneho n'umuntu umara n'umwaka noneho atarabona n'ibihumbi wenda na mirongo itanu kandi akaba akeneye bwa bwisungane mu kwivuza rero numva natanga nyine zeru n'ibice bitanu uzafashije nyine wa wundi wo hasi utabasha kuba yatanga bwa bwisungane mu kwivuza rero nkaba numva ahubwo wenda niba leta itarabiganije abo bakozi ubwo wenda yabibabwiraho ikababwira n'impamvu yabikoze ndabizi neza bazabyumva nta kibazo
urakoze cyane bureze kuri icyo gitekerezo ukomeze kugira umunsi mwiza aho ngaho mu majyaruguru y'u rwanda
murakoze namwe ijwi rya amerika mukomeze gutugezaho amakuru meza imana ibamugira twese twese reka twakire na davide
mwaramutse neza ijwi rya amerika uraho davide we
ndaho ndakomeye mwari mwaranyubagiwe we ntabwo ari ukukwibagirwa abantu baba babaye benshi uherereye hehe hari
ndi ngororero mu burengerazuba bw'u rwanda amakuru icyaho mu ngororero
ngororotero uretse ko njye maze iminsi ndwaye n'ubu ndacyarwaye byinshi imereye nabi ahubwo abakunzi b'ibigo bya amerika baze kwihangana ijwi ryanjye ritameze neza Eh, urwara ubukira urwara ubukira
eee urakoze cyane usanze rero turimo tuvuga mu- kuri ibyo nyine byo byo kwivuza ah, ni ni igitekerezo wenda gutanga kuri ibyo bijyanye n'ikatwa ry'imishahara y'abakozi ba leta n'abigenga kugira ngo inkunga ijye mu bwisungane bwo kwivuza yiyongere
yego ngaho komeza ku ijambo
eee urakoze cyane ye rero ntabwo eh, buriya igitekerezo iyo kije buri wese agifata ukwe yego ariko eh, ngewe ku ruhande rwanjye ntabwo ndi kubyemera
Mhm.
kubera ko urabona ko iki gihugu cyacu cy'u rwanda eh, ubuzima burahenze burahenze numvise hari umuvandimwe uvuze ngo ni magana atanu ku bihumbi ijana Mm.
ariko twagakwiye kwibaza ngo niba uwo muntu asatwa ayo magana atanu wenda ku bihumbi ijana abona poromosiyo we yiyongera kuri wa mushahara we ya magana atanu ayibona mu myaka ingahe cyangwa se ayibona ryari Ah, dufate nk'urugero nka mwarimu
Mm.
mwarimu muri uyu mwaka ushize ndakeka nibwo bamwongeje eh, icumi ku ijana ku mushahara umuntu rero nimba amaze umwaka umwe bamwongeje icumi ku ijana ugana intoki ukavuga ngo ugiye kongera umukate ah, zeru n'ibice bitanu ku ijana buriya hari ibintu abantu badakunda kwitaho mu bijyanye n'amafaranga ariko bifite agaciro buriya mu- mu mafaranga niyo umuntu yagukuraho igiceri cy'abiri cyangwa igiceri cy'ifaranga rimwe Mm.
ejo akagukuraho ikindi byanze bikunze uko iminsi igenda ihita hari ikiba kiri kuvaho
none se Eh, none se rero- david eh, komeza eh, komeza yembaza nta kibazo
none kuri wowe rero urumva ayo mafaranga bayareka abanyarwanda bagakomeza bakarwara ntibavuzwe
oya ntabwo bayareka ngo bo- kurwara bavuzwe ahubwo hari ahantu dore hari amafaranga kandi a- a- apfa ubusa cyane kagira inkuru
dore polisi y'igihugu Mm.
niyo ifite amafaranga menshi yewe uribuka ko nababwiye ko ndi umunyeshuri mu bintu bijyanye n'amategeko y'umuhanda yego ariko mu by'ukuri urebye amafaranga bakira buri munsi buri mezi angaha abiri atatu barandika umuntu akajya ku kizama agatsindwa akantu gato cyangwa se nubwo bakurikizaho nkana ngo watsinzwe udatsinzwe ugasanga umuntu amaze umwaka wose buri mwaka nibura buri kwe- bu- wenda buri mezi atatu asohora nk'ibihumbi icumi icumi icumi ukazasanga umuntu agiye kubona nka perime amaze gutakaza nk'ibihumbi magana abiri cyangwa magana atatu ariko icyo nshaka kumvikanisha ntabwo ari icyo guterura nshaka kumvikanisha ko polisi y'igihugu ifite amafaranga bo noneho na cya kintu bavuze cyo kuvuga ngo aba- aba- abantu ba- bacuruza za peteroli cyangwa se eh, bari abantu polisi y'igihugu ifata ba- ba- batwara i- i- ibinyabiziga banyweye ibisindisha cyangwa ibiyobyabwenge icyo ndacyemera ikindi ba emutizi bacu bahembwa nabo amafaranga menshi kereka abo ngabo njye numva aribo hari baheraho naho rwose nk'umuntu uri hasi nese reba nk'umunyeshuri wa mugani wiga kaminuza wawukura kuri buruse basanzwe barira n'ubundi ngo ni nkeya bikagenda gute
Mm. kuri wowe rero urabona abafite byinshi bakwakwa byinshi abafite bike ntibagire icyo bakwa
Eh, nibahere kuri abo nyine bo hejuru bafite amafaranga menshi Ba- babahere ku bafite amafaranga menshi kandi hari hari n'ibikorwa bya leta bimwe na bimwe bi- bi- bi- bibamo amafaranga ariko ntabyare umusaruro ugasanga nibyo bagakwiye kuba baheraho kuruta uko bafata umuntu wo hasi ukirwana n'ubuzima ngo bagiye kumukata zeru n'ibice bitanu kandi ari umuntu ukishakisha n'ubundi
ye david urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe uhaye ijwi ry'amerika
ye murakoze cyane namwe murakaramba Eh, munsi mwiza reka twakire Eh, na murakoze Le- leonie
murakoze
Eh, eh, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
Eh, ndabumva Eh, we- nitwa leoni Eh, uherereye he leonie
ndi i kigali Mm.
muri gasabo
ukurikiye rero ikomeza
nanjye kuri kiriya kibazo ndumva ibintu byo gukata umushahara w'abakozi bitakagombye gukurikizwa kuko umushahara w'umuntu ni umutungo we bwite kuko iyo ufashe umushahara w'umuntu ukawukata uko ushaka kandi itegeko ari cyo rivuga aba ari ukuviyora itegeko bityo rero ndumva aba ndumva ko hari ntuza ahandi hantu bagenwe gukura amafaranga niho bakagombye kubikura kuko ubundi n'ubundi umushahara baba bakuyeho umusoro kandi umusoro ibikorwa remezo uba ugomba gukora harimo n'ibikorwa remezo bijyanye n'ubuvuzi rero ndumva uramutse ukuyeho ariya mafaranga zeru n'ibice bitanu twaba ari gukura serivisi imwe ku kintu kimwe inshuro ebyiri ndumva rero nk'abanyarwanda byongeye abakozi nanone bakagombye kuba barabanje kubaganiriza bakabona gufata icyemezo ariko sinumva ukuntu minisitiri w'intebe yafata yasohora iteka batari baganiriza abakozi kuko nimugoroba naraye mbibonye kuri televiziyo y'u rwanda ushinzwe impuza itumanaho muri minisiteri y'abakozi arimo kuvuga ngo ntabwo ngo bere kubaza abakozi bose ariko byari inshingano kubabaza
ariko mu nama yabereye mu karere ka kayonza ku wa kane ngira ngo itariki makumyabiri n'indwi z'ukwezi gushize minisitiri ushinzwe mifotora yavuze ko icyemezo cyafashwe habanje kugishwa inama imiryango itandukanye irimo n'ihagarariye abakozi ku buryo ntacyo bizahungabanya
ariko burya umuntu umuntu uri hasi niwe wakagombye kugisha inama ntabwo gufata umuhagarariye abakozi none abwirwa n'iki ko abakozi bari bubyemere kuko abakozi nabo bakagombye kubazwa none se leoni
cyane ko leta y'u rwanda ivuga ko hari muri iryo teka rya rya minisitiri w'intebe uvuga hari ahantu ngira ngo cumi na hatatu hatandukanye hava amafaranga ajya mu mu bijyanye n'ubwisungane cyangwa se ubwisungane mu kwivuza hatandukanye ariko ayo mafaranga yose bavuga yuko hakurikijwe ikiguzi cy'ubuvuzi mu rwanda akomeje kuba makeya bakavuga bati reka dukoreho zeru n'ibice bitanu ku ijana gusa twongere abanyarwanda bavurwe wowe urumva babigenza gute bareka abanyarwanda ntibavurwe
aho hantu urumva bafashe ahantu cumi na habiri harimo n'umushahara w'abakozi ariko kuko njye numva ko umushahara w'abakozi baba bamaze kongera gukataho imisoro njye ndumva bafata aho cumi na hamwe hasigaye ariko umushahara w'abakozi bakawureka uko wakabaye cyangwa bakaba bashyiraho wenda ubishaka akaba aribo babasha gukata amafaranga ku mushahara ariko utabishaka kuko n'umushahara ubundi nawe ntuhagire wambwa ntitugende nko ku rugero umushahara wa mwarimu uri hasi cyane umushahara w'abashinzwe inzego z'umutekano bariya bo hasi nabo ntuhage n'abandi benshi kuko nk'iyo tugiye ku isoko dusanga ibiciro biri hejuru cyane twagera nko kwishyura amashuri urumva kuba uri nka mwarimu wishyurira abana barenze batatu ishuri bakagerezaho kugufata bamugani umushahara wawe usanga aba ari ikibazo uhura n'ibibazo n'ingorane nyinshi ushobora kwishyurira umuturage mituweli ariko noneho nawe iwawe iby'iwawe bigasenyuka ndumva rero ikibazo ntabwo cyakemurwa ikindi kibazo
mu kanya navuganaga n'umuntu witwa blaise avuga ati zeru n'ibice bitanu ku ijana ni amafaranga make kuko ubaza ibihumbi ijana urasanga ari amafaranga magana atanu gusa igitekerezo cya blaise urakivugaho iki leoni
amafaranga magana atanu rero buriya imibare yose ihera kuri rimwe kandi nta mubare ushobora gusubiza inyuma kuko ushobora kumva ari amafaranga magana atanu nufata amafaranga magana atanu ukayakuba n'amezi cumi n'abiri agize umwaka arahita aba ibihumbi bitandatu ibihumbi bitandatu ni amafaranga menshi nyine ubireba we abona ko ari amafaranga make ariko iyo ukize muri rusange usanga ari amafaranga menshi
ye urakoze cyane rero niba ntakunyiganya ijambo
Eh, murakoze namwe ye ugire umunsi mwiza reka twakire na jean batiste
Halo,
jean batiste ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane.
ye ariko ndumva uri ahantu hari agasaku sinzi niba wakwigira hirya gatoya kugira ngo tubone uko tuvugana
Mhm, Ndabumva cyane twa n'ibizi Jean Baptiste ndi mu Rwanda hano i Kigali Gikondo.
yego
Nanjye nagira ngo barundi igitekerezo cyangwa se inyunganizi
Mm, kuri ino topic nka kuri Facebook.
komeza rwose
Hano mu Rwanda nanjye sinjya kure y'abavandimwe banjye ariko hano mu Rwanda hari hari hari ahantu henshi hakwiye guturuka ayo mafaranga gusa sinanze ko abantu yenda bivuzwa muri gahunda leta yashyizeho cyane ko umugani wawe magana atanu ku bihumbi ijana ntabwo ari amafaranga menshi ariko nanone iyo magana atanu abayeho amezi yose biba ibihumbi bitandatu uwo muntu abivuze neza sinzi nimba hashyizweho iyo gahunda babanje kugisha inama na bamwe wenda mu bahagarariye abakozi mu- mu rwego rw'igihugu icyo ni ikibazo nacyo nimba yenda hari abantu bahagarariye abandi mu rwego rw'igihugu mu bakozi baraganiriye bakavuga ati magana atanu nta kintu yatwara abakozi ba leta cyava nta kibazo ariko wumve ko hano hano yenda nko mu cyaro ntabwo bakunze kumenya ahantu inkunga ziri cyangwa se amafaranga ajya mu gihugu ajya hari abavuze kuri polisi yo mu muhanda polisi ishobora kwa- kwa- kubona amafaranga binyuze muri iyo perimi ariko mu muhanda amategeko amwandikira hano hari amakoperative menshi atandukanye mu rwanda tuzi amakoperative amafaranga agiye bayacaginga yo menshi sinzi nimba hari ikibazo cyavuka ariko umuntu umwe kurusha koperative umuntu umwe aragora kurusha koperative
ku bwawe rero ugasanga abantu babihorera baka- bakasaba amakoperative n'ubundi se ko ayo makoperative agizwe n'abantu singira ngo byose ni kimwe
Ngo- reka nguhe urugero yenda rwumvikana hano mu rwanda dufite amakoperative y'abamotari sibyo yego ariko umumotari araverisa amafaranga ku kwezi bamuca umusoro w'ibihumbi bitanu abo ni umusoro w'ukwezi uhoraho bwo amande ntariho cyangwa se bya bindi byo gusaba amanama noneho ya mafaranga ibihumbi bitanu we ari kuverisa ko- averisa kuri konti ya koperative ariko wamubaza ukumva wa mugabane arimo averisa amafaranga ibyo bihumbi bitanu ni amafaranga nta hantu azahurira nawe nyine ni- sinzi nimba nabyita nko kugura nko kugura akazi ayo mafaranga nayo abamotari ugasanga hano mu mujyi wa kigali ni benshi ariko urwo ni urugero ngo rwumvikana koperative ni nyinshi zizigama kandi zikanasorera ubuyobozi uko zigenda zikora ariko nka koperative y'abamotari hano mu rwanda mu mujyi wa kigali harimo mcm harimo kota mu gikinyoni izo zose ziba ziveretse amafaranga mu mabanki kuri konti ya ya koperative ntabwo aba bamotari bagira bagira ama- ikintu babaza kuri ayo mafaranga sinzi nimba yenda nawe iyo mwazatubariza tukamenya uko bigenda uko bi- bi- bimera mu ma- mu- hagati y'abamotari na koperative ariko ku giti cyanjye hari amakoperative afite abanyamuryango bizigama amafaranga ariko bakazagira igihe bakayagabana ariko sinzi ukuntu umuntu- umumotari azahera mu kwezi kwa mbere k'umwaka i- atanga bya bitanu buri kwezi yarangiza amezi cumi n'abiri yarangira nabe yanakwakamo n'amafaranga yo kuvuza umugore cyangwa kugura mituweli ese nimba ari umukozi nawe yenda cya- ari mu bikorera akaba averisa amafaranga ibihumbi bitanu ku kwezi urwo ni urugero ni- ni ibanza ryu- rw'umumotari muze kumbabara nirwo nirwo numva rwumvikana
urakoze urakoze cyane jean batiste kuri ibyo bitekerezo Ah, niba ntakuniganya ijambo reka nkwifuriza umunsi mwiza ah, ah, wowe n'abawe
Ye- aho ngaho yenda ikintu na- nasaba leta cyangwa se uyu muntu nu- ni uko ni kumva konegisiyo zanze mukivugishiriza uwo muntu uhagarariye abakozi mu rwego rw'igihugu mubishoboye njye singaye ayo mafaranga n'ubundi atanu ku zeru n'ibice bitanu ku ijana ni amafaranga makeya hari uwavuze ngo n'ubu iyo umuntu akora hari umuntu akora ariko akaba yahemba abandi bakozi urugero nimba umuntu ari minisitiri w'ubu- w'uburezi mu rwego rw'igihugu A- yemerewe guhemba umusekirite mu asekirite yenda ku rugo rw'umukire cyangwa se no mu- no mu isoko nawe akagira ikintu asigarana ese uwo muntu ahemba wa musekirite niba mukata zero n'ibice bitanu ku ijana wa musekirite nawe agenda agahemba iza- nawe azakatwa zero n'ibice bitanu ku ijana cyangwa se mwareba ku ruhande ku rundi ruhande nimba hari abantu bagiye bafite amafaranga bahembwa menshi mukagenderamo bakatira amafaranga noneho mukaza mugenda mumanuka gake ahubwo hari- hari abantu ba- bafite ama- imishahara mike bagakwiye kongerwa noneho bafite imishahara myinshi yenda bakaba aribo bareba hadakuyeho yenda ko bajya no mu makoperative bakabacanga amafaranga yenda menshi noneho mu baturage bakagenda ku mafaranga makeya
Mm, urakoze cyane jean batiste ugire umunsi mwiza
nawe ndagushimiye cyane reka twakire na theophile theophile Mwiriwe, mwiriweho
mwiriwe. Yego.
Mm, ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
ndumva washakaga kugira icyo uvuga kuri ino nsanganyamatsiko turimo kuganiraho
nibyo nashakaga kuvuga kuri iyo nsanganyamatsiko Mm.
Eh, maze kubona itangazo ryasohowe na minisitiri w'abakozi ba leta Mm.
nibajije nibura niba hari ikintu na gito umunyarwanda yaba yigengaho ngendeye ku itegeko ku itegeko rya- risobanura ko umushahara w'umuntu ari we uwugenga ntabwo minisitiri numva yari afite uruhushya yari afite uburenganzira we ku giti cye cyo kuryama yabyuka akavuga ati bo negetse abakoresha bose gukata umushahara w'aba- w'abakozi mu gihe atari abakozi babisabye byongeye nongera gutekereza nibaza ko aba- abakozi benshi mu gihugu ntabwo bafite ubushobozi bwo- umushahara wabo nibura ntunabahagije kereka abakozi bakuru abo ba minisitiri n'abandi bo hejuru koko bo bafite umushahara uhagije ku buryo kubakata nta kibazo byabatera ariko ku mukozi mutoya amafaranga ayo ariyo yose nubwo hari abona agenda numva bayita makeya ayo ariyo yose aza gukatwa ku mafaranga adahagije we biramugiraho ingaruka icya kabiri ntabwo ari uko mu by'ukuri ugiye kureba kiriya kigo cya RSSB cyabuze amafaranga gifite amafaranga menshi ahubwo akoreshwa nabi Eh, ninjya kubaha ingero ni ikigo kimaze igihe kinini gikora cyagiye cyubaka amazu hirya no hino hano mu gihugu adakora amaze imyaka myinshi ntabwo akora yajyanye amamiliyari menshi ayo mafaranga yaba yakoreshwaga neza ntabwo hagakwiye kuboneka karansi y'amafaranga yo kuvura abantu nkaba numvaga ahubwo aho kugira ngo baze kurwanira mu gufata amafaranga y'abakozi y'abaturage bakennye ha- hanozwa uburyo bwo ku- kumanaginga amafaranga yari ahari amafaranga aboneka y'icyo kigo
Mm. Na- ku bwawe wowe uravuga uti amafaranga ntabuze ariko akoreshwa nabi eh, rssb nikoresha amafaranga neza
niko mbibona
theophile ura- kandi na- nabo babitangaza kenshi ko nk'ibi bakavuga ngo ikigo cyahombye
urakoze cyane theophile kuri ibyo bitekerezo niba ntakuniganya ijambo ugira umunsi mwiza
murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga turimo turareba ku cyemezo leta iherutse gufata cyo gukata zeru n'ibice bitanu ku ijana by'umushahara w'abakozi ba leta n'abigenga ku murongo wa telefoni dufite edouard
Miriwe miriwe komera komera edouard we
kamere cyane yewe uherereye he
nherereye mu karere ka gakenke umurenge wa minazi yego
nanjye nifuje gutanga igitekerezo
ikomeza ku ngingo mwashyizeho Mm,
noneho rero buriya ngewe uko mbibona mm, zeru n'ibice bitanu ni amafaranga menshi nubwo wa- iyo ushyize mu mibare ifaranga guhera kuri zeru n'igice kimwe aba ari aba ari biba byatangiye kuba menshi noneho rssb kubera ko ubundi batubwira yuko rssb ubundi ikwiye- ikwiye guhuzwa no- eh, y'abakozi n'iya mituweli noneho bamara guhuzwa wa wundi ukatwa menshi nk'umukozi na wa wundi wo u- utanga mituweli ya makeya ubundi bavuga ko ariko bya- bizahura noneho big- be- bigafata- bigafashanya kunganira wa wundi watanze makeya noneho ikindi mbona ni uko bakunda iyo bavuze ibintu byo gukata usanga buri mwaka bavuze gukataho bakata kuri ya mafaranga y'uwo mukozi iyo bakavuga wenda nimba bakase zeru n'ibice bitatu ku mugore ugiye kubyara ugasanga ni nayo ubwo ugasanga agiyeho gutyo gutyo umuntu agahora avuga ngo bakata duke bakata duke nyamara ari amafaranga menshi ugasanga yamara kubara ugasanga imibare yayo bamukati ugasanga yabaye miremire
none se eduwa ko leta iravuga iti iyo nama watanze leta irayizi aho gukura iyo misanzu barahagaragaza muri ririya tegeko ariko bakavuga bati amafaranga atangwa ni make kubera ikiguzi gihenze cy'ubuvuzi kandi umunyarwanda wese agomba kuvurwa aho ava akagera none kuri wowe bareke kuvura abanyarwanda gukata amafaranga no kuvura abanyarwanda babyihorere
oya kuvura abanyarwanda nibyo kandi buri wese akagira uruhare ahubwo hari ikindi kintu bakwitaho bishoboka ko haba haba misi manajimenti iyo misi manajimenti rero iyo iramutse ibaye usanga nabyo ariho aricyo gishobora kuba kibitera ngewe nicyo nabona
uravuga uti n'ayo bafite bayacunga nabi
byashoboka kubera ko none se ubundi hari n'igihe usanga bavuga ngo rssb yarahombye kandi wareba ikintu cyaba cyarabahombeje hari igihe nacyo udapfa kukibona ku mavuriro runaka ugasanga ntabwo wapfa kukivumbura na gakeya
eduwari urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo
yego ugire umunsi mwiza murakoze namwe
reka twakire na faustin faustin wi mwiriwe mwiriwe faustin mwiriwe neza mwiriwe neza yego amakuru
ni meza amakuru ni meza uherereye hehe faustin i kigali ye
ndabona nanjye nashaka gutanga icyerekezo komeza kuri icyo kibazo ubundi mituweli rwose ni ikintu cyiza cyane yego gifasha abantu benshi ntawe uyanze ariko ikibi ni ukuntu gukata abantu amafaranga ubundi umushahara w'umuntu ni ntavogerwa rwose icyo ni ikintu kizwi ni perensipe rero minimum ni uko nibura leta yaba yabajije n'abaturage ikababaza iti muratekereza iki kuri iki kintu kuri iki kibazo bagatanga ntuza yabo avi yabo babyanze bakabyanga ariko gufata kuvuga ngo dufashe amafaranga nta mafaranga ntabwo ari makeya baba batwaye ni menshi cyane ahubwo ni uko turaminimiza hari abantu bahembwa amafaranga y'imice n'ikizi rero nabonaga yuko hariho ikintu cya hariho suruse nyinshi bakuraho amafaranga wenda sinajya muri detaye ariko benshi banabivuze ariko hari ikintu cyitwa iyo misi manajimenti ari uwambaniriza avuze gucunga nabi
gucunga nabi urebye nk'amafaranga yinjira muri arayesesibi n'ibyo bintu ukora ngo bya pansiyo ukareba pansiyo itanga atabona iyo nsinzi ariko ukareba amafaranga ikoresha ye igira invesitimenti ijya yinvestisha mu bintu byinshi cyane by'ibizu esikigizi ntabwo byunguka biba bitunguka se ntabyubakira iki amafaranga rero ubwo kugira ngo na na rssb yemere kuzafata mituweli ni uko yari yabonye ko ifite amafaranga ubwo rero ukuntu bahinduye babihinduye niba bahombye ntibarebe aho bahombera ikindi aya mamiliyari ejo umenya hari mu kiganiro cyerekeye ari amamiliyari yari giswe agenda muri muri blanchima d'arja hariyo amafaranga yose agarutse ntabwo yatanga mituweli yose ikindi nariya yandi y'ibi bita amafi manini batwara nta n'umwe bafata nta na rimwe bavuga ati abatwaye n'aha ngaha ntibayagarure ayo yose ntiyafata mu numve nubwo amafaranga ari menshi donc ntibarebera solution muri arayisesi ubwayo mu management yayo harebere muri ayo mafaranga ari gitwa n'utundi tuntu bashobora gukuraho ariko umushahara w'umuntu wa mwarimu umugani waba wigize ntibawukureho mbabona ngo ni zero ngo ni zero bigira isenge ngo ni makeya ni amafaranga menshi ni amafaranga menshi ku muturage yose hanyuma kandi bakamufata nk'uko bashatse izaba noneho prinsipe uko bagize ikibazo bafata bafata bafata kugira ryari murakoze
urakoze cyane faustin ariko utaragenda wari uvuze mbere utaratanga izo nama wari uvuze uti iyo babanza bakabaza abaturage ubona kugira ngo babaze abaturage bose uko bangana buri mukozi wese bamugereho atari gahunda ndende cyane nanone yatwara ikindi kiguzi gihenze kurusha ko batekereza bakavuga bati reka dufateho udufaranga duke
reka genda basubiza ariko hari gahunda bagize ijya gusa nk'iyo ngiyo wese wenda niyo niyo kwibikira amafaranga yitwa ejo heza hari ejo heza ariko bagerageza banyura mu ma institution yose mbese ni iyindi rssb nayo nayo niyo ejo heza nyine babanje banyura ama institutions bakabaza abantu bakabaza abantu tugatanga ntuza avi yacu bamwe batabishaka abandi babishaka ariko nabo nabonye ko wabishaka utabishaka ubwo banayatwara ariko nibura berekanye ko umuntu bamubashye banamubajije bati dufate kuri aka kantu kawe nubwo bavuga bati abenshi batoye yego ariko nta n'uwo bizi ariko nibura bakaba batamusuzugure ngo bavuge bavuge bati dufashe ibi ngibi ntacyo ufite uvuga ntabwo bakonsulite ntabwo bitwara amafaranga menshi kuko bafata abakozi babo bakajya mu ma institution bakababaza icyo kibazo
urakoze cyane faustin kuri icyo gitekerezo ugire umunsi mwiza murakoze cyane nawe
reka twakire na samusoni samusoni ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
komeza ariko reka nidonderaho ingayi gufungura amakanyoye
gerageza kwegera telefone ntabwo no kuvuga cyane
ati ndi hano i bujumbura mu kanyoshya niho nibereye hama hiyumviro nari ifite mbe ibyo bice bitanu bakura kuri abo bakozi n'amafaranga angana gute mbe ibyo bice bitanu bariko barakura ko ni abaturage bose bo mu rwanda agiye kwifuza ku buntu hanyuma hazovuza abo nyine batanze ibyo bise hanyuma ibyo bise nyine bariko baravuga barabihuriza ko na leta yabitanze numva umengo bamwe barabyemera abandi bakabihakana nimba batabyemera baraba aganire n'abo baturage nyine ngaho mu rwanda kugira nyine babihurize ko kuko ndumva bamwe bamwe bari kubera ko ari amahera menshi cyane usanga bamwe bamwe atayobora nka n'agasahara bakorera ugasanga ni gato cyane hageze guhembwa ugasanga barakagabanije uwari wifite nk'akadeni iyo tegerezwa kwishyura ugahita usanga ariko karamunanira kwishyura muri icyo gihe niyo ntererano nagira ntange ngaho ku isi rya amerika urakoze cyane samuson wari wabajije niba amafaranga akatwa ku mishahara akoreshwa kuvura abanyarwanda bose niko bimeze ntawe uhezwa ariko n'izo nama uduhaye turagushimiye cyane reka twakire silasi ikaze mu kiganiro muri sanga silasi we
mahoro ndi silasi mutsinda yego
aro nashaka ndi mu burundi nashaka guterera intererano komeza komeza ku ijambo
yego iyo numva iyo yabahaye amafaranga akareka kuyabakaca ukaguma umushahara nk'uko bari bafite ukaguma ungana nk'uko nyine
urakoze cyane sirasi ugire umunsi mwiza
kandi iryo kintu cyo gukaca abantu cy'abagirira inama ntabwo akwiye kukikora mu mutwe bakakireka kubera ntibiba bijyanye n'umuco n'umuco w'igihugu
ye urakoze cyane umunsi mwiza sirasi we
nawe
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abantu rero banditse ari benshi cyane kuri facebook batanga ibitekerezo byabo uwa mbere ati eh, ni jean damascene ku bw'imana ati ambo jye numva nta mpamvu yo kutavuga rumwe na leta ku itangwa ry'iyo nkunga cyane niba umuntu yaragiriwe ubuntu bwo kubona icyo we akora gusa niba hatarabayeho kuganiriza abo bireba ni ikibazo birumvikana kuko gufasha ntibigenerwa n'undi muntu ahubwo umutima wo gufasha ni uw'umuntu ku giti cye ese hatekerejwe uburyo busa nk'ubw'agaciro development fund byatwara iki ko ari bwo umwe koko ufite umutima wo gufasha utishoboye yanatanga inkunga irenze iyo bagennye sino byafatwa nk'aho ari itegeko icyo gihe ntiyaba ikatwa ikitwa inkunga ahubwo sinzi indi nyito byahabwa murakoze nepo ngo mituje nawe ati viwe muraho neza ndi hano i kigali muri nyarugenge jye mbona hashobora kuba hari impamvu ifatika kandi nziza yaba yaratumye leta itekereza gufata icyo cyemezo leta ni umubyeyi nta mubyeyi wifuza ko abana be bagerwaho n'ikintu kibi leta ntiyakwifuriza abaturage bayo ibibi nibareke ayo mafaranga akurweho nge niko mbibona gisanura joel bandora ibi rubanda rugufi ruzabyungukiramo uretse ko zeru n'ibice bitanu atari menshi ibi bifasha kugabanya ubusumbane ibyo bita income inequality ari byo bizatuma wa wundi w'umushomeri aba ku good health abasha kubona imibereho myiza harimo n'ubuvuzi abantu bize ekonomi ibi barabyumva neza rwose faustin rudasingwa porofeseri ati mituweli ni nziza pe ariko se leta igomba gufata amafaranga y'abakozi n'ukuntu benshi bahembwa intica ntikize ubwo se ubundi abakozi ntibagomba kubanza kubyemera kuko umushahara w'umuntu ni ntavogerwa reka twakire desire ikaze mu kiganiro muri sanga desire uranyumva komeza ku ijambo
gufasha ni iki gufasha umuntu arabyindamo cyangwa usanga bamwe ntibabyindamo umugore rero hano twebwe abanyafurika tugirira ingorane ikibazo ushaka kumubaza kuko ushobora gusanga ufashije ugasanga ibyo ukoze ugasanga icyo wari ukoze bakubwiye ugasanga amafaranga gusa agiye gukora hano hano ndibaza intambamyi ntaho zikunda kubera hanyuma kandi bikajyana n'akazi uba ufite kuko tuzi ko yamugeze nk'uko iwacu mu burundi tundi murundi ariko ujya gufata umuntu akora muri beride sibyo ni umukarani biba bitaneze niba mu bintu ni umukarani niba twahise naho umukarani wenda nka kateve cyangwa nka suwasandi icyo makeya ari munsi yawe ubundi nabo akabahembwa nk'umuma w'isamire cyangwa emiriye urumva gucika abantu ukabakata gusa ntacyo kimwe naho nyine ntibyo kwakirwa neza icyo ni ikibazo cya mbere hari ikindi ndabashimiye nk'iki cya amerika
urakoze cyane desire kuri ibyo bitekerezo bimwe mu byo wabajije nta gisubizo mbifitiye ah, nk'uko nari nabivuze umutumirwa wacu twari twatumiye ntabwo yashoboye kuboneka ariko ntekereza ko twaganiriye neza reka twakire piyere ku murongo wa telefone
yego mwiriwe mwiriweho piyere
yego yego uherereye he
ya ndi hano mu rwanda mu karere ka ngororero ye igitekerezo cyawe
Ah, mu by'ukuri ku byo gukata abakozi ba leta na- n'abo mu bigo byigenga njye mu by'ukuri ndabona eh, ku- kuba bagiye kubakata wenda ari ibintu bibatunguye ndabona atari byiza ba- baraka- wenda bakagombye kuba barabateguje mbere y'igihe bakabasha kubyitegura nyine bakabyiyumvisha kuvuga rero ngo baraje bahita babakata amafaranga mu buryo batateguye ntabwo ari byiza kabisa mu by'ukuri wenda urebye ba nk'ubu bakagombye kubihagarika bakaba baretse kubikora bakabanza bakabibumvisha noneho mbese bakazabikora mu- mu gihe kiri imbere tu yenda baramaze kubyumva gusa bifitiye igihugu akamaro no ku baturage ba- bacyo ariko ntabwo ari ibintu waza utura ku bantu ntabwo byaba ari byiza mu by'ukuri
ye ura- Um, ndumva igitekerezo cyanjye nicyo kabisa gusa ni ukubibamenyesha bakabanza babigishaho neza bakabyiyumvisha kuvuga rero ngo uje gukata ku mushahara w'umuntu ubimu- umutunguye mu by'ukuri nawe ntiyabifata neza yabyita ko ari nko kuyamukuraho ku gitugutu njye niko mbyumva
urakoze cyane piyere ugire umunsi mwiza
yego namwe murakoze ijwi rya amerika turabasubiza abantu bari mu murenge wa muhanda ebana turabakunda kabisa Ye- urakoze cyane natwe dukunda abakunzi b'ijwi ry'amerika reka twakire umunywanyi w'ijwi ry'amerika wa nyuma ikaze mu kiganiro muri sanga
Mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe
yego ngo ni ruhu rw'indamibereye hano ijabana mu karere ka gasabo yego ye tanga igitekerezo cyawe vuba hasigaye umunota umwe niho igitekerezo cyanjye ngewe ukuntu mbibona biriya bintu byo gukuriraho zeru n'ibice bitanu ku ijana Mm.
yani ntabwo twanze gufashanya kugira ngo twishyure ubwisungane mu kwivuza ariko biriya bintu mbona ata- bitaranyuze mu buryo kuko ukurikije amafaranga muri ino minsi abakozi bagenda bakatwa yaba uwikorera n'umukozi wa leta ni amafaranga menshi njye numva ko ahubwo byagakuriye mu musoro umwe niyo bikazajya bigenera kuko umusoro uri hejuru cyane ukafatara ahubwo uzagabanye kubera none ndumva ibibazo birimo kugenda byiyongera cyane njye numvaga ko bitagakwiye rwose murakoze cyane niba urwenda mibiri hano izabana turabakunda urakoze cyane ruhu rw'inda kuri ibyo bitekerezo hano hari abantu benshi banditse hari hari- dufatanye bonfils david ati jye mbikurije ubuzima buri mu gihugu cyacu ntabwo nemeranya n'abo bantu batekereje kuri icyo kintu kereka nava mu baminisitiri kuko nibo bahembwa menshi Eh, undi ati Eh, iyi ngiyi twari twayisomye Um, nibizi jean baptiste ati mwihangane uyu munsi mumvugishe ntemurutse kumpa ijambo blaise pascal eh, ku ijwi ry'amerika ati eh, njyewe ndumva kuyakuraho nta kibazo kuko azakoreshwa mu bwisungane mu kwivuza bigafasha n'abatishoboye eh, kuba bakwivuza Ah, ndabona rero uh, minota isigaye ari mikeya hasigaye umunota umwe gusa reka mm, mbonereho gushimira mwe mwese mwese mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro abo tutabashije gusomera mesaje bohereje ubutumwa bwabo mwomwohereje tubiseguyeho tuzabashakira undi mwanya wenda nibiba ngombwa tube twakomeza gusuzuma iki kiganiro nshimire justin ku buhanga bw'ibyuma nshimire na fatu alimas karara wamfashije eh, kubakira kuri telefone kugira ngo tuvugane kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kugira umugoroba mwiza ukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira